Iri ni ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere itariki zibiri z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri kumwe na Oriane Tangishaka i Washington DC ikaze mu biganiro vyo kuri ino saha tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 22 31 45 41 mu rwanda naho mukatwumvira ku mirongo ya fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm 88 n'ibice bitatu ikiro cy'ivyema kigeze ku bihumbi bine ikawa mukatugurira amahera amajana atanu ayo majana atanu nayo mbere usanga urimo urayahembamwo n'umukozi ayahaya nayisasiye ntihagire n'ikintu uronka uyu ni umwe mu banyagihugu mu burundi bidogera ibiciro vy'ikawa baronka iyo bashoye iyo nkuru co kimwe niyerekeye ihohoterwa rikorerwa abagabo ariko ritavugwa kenshi n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana mwaramutse neza aloise Muramutse Oriane turahera mu gisata c'amagara y'abantu. Ubutaliyane jo ku munsi w'Imana bwatangaje ko abandura umugera wa corona canke COVID-19 biyongereye ku bice 50 kw'ijana ku munsi umwe gusa. Abantu bababa igihumbi n'amajana indwi nibo gushika ejo bari bamaze kuwandura muri ico gihugu hamwe na mirongo itatu na bane bari bamaze gupfa bituma ubutaliyano buza imbere mu bihugu vya buraya bibangamiwe n'uwo mugera abategetsi b'ico gihugu bavuze ko biteze ko ivyo bitigiri bishobora kwiyongera abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika bo baragabisha abanyagihugu babahanura abanya- abanyamerika babahanura kutaja mu buraruko bw'ubutaliyano kompanyi zibiri z'indege zikomakomeye za amerika zarahagaritse ingendo mu gisagara ca milane ari wo mugwa mukuru mu bijanye n'ubutunzi bw'ubutaliyano muri leta z'ubumwe za amerika icegera c'umukuru w'igihugu nawe mike pence yashikirije jo ku munsi w'imana ko hazokwandura abantu benshi muri amerika bishitse ariko ko hazokorwa ibishoboka vyose kugira umugera wa korona ntiwamamare hose mu gihugu muri leta z'ubumwe za amerika umudemokrate peter buttigieg yahoze ari umukuru w'igisagara ca south bend ni muri leta ya indiana yaravuye mu ihiganwa ry'ikibanza c'umukuru w'igihugu abajejwe ibikorwa vyo kwiyamamaza vyiwe batangaje ku munsi w'imana ko bitewe n'uko yatahukanye ikibanza ca kane mu matora y'ibanze yabaye muri leta ya carolina y'ubumanuko ku munsi wa gatandatu peter buttigieg nta n'umwe nta ntumwa n'imwe yaronse muri ayo matora ni umukandida wa mbere w'imyaka mike yari yagiye muri iyi miyamamazo akaba afise imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuka
Washington ijwi rya Amerika kuva leta z'ubumwe za amerika ifunditse amasezerano n'abatalibane bo muri afghanistan idoha muri katare ishigwa mu ngiro ryayo ryatanguye gucumbagira ni mu gihe ata amasaha mirongo ibiri n'ane yari bwahere ayo masezerano atewe ku mukono perezida wa afghanistan ashraf ghani yatangaje ejo ku munsi w'imana aho yari i kabul ku murwa mukuru w'ico gihugu ko leta yiwe itigeze yemera kubohora imbohe z'abataliyano ziha- z'abatalibani ziharurwa mu bihumbi ico nico cari casabwe imbere y'uko hatangurwa ibiganiro hagati y'abatalibani hamwe n'iyindi mihari irwana muri afghanistan amasezerano hagati ya amerika n'abatalibani yo ku munsi wa gatandatu yasabye kandi impande zishamiranye gutanguza ibiganiro amaso mu yandi hatarenze itariki icumi z'uku kwezi kwa gatatu ni muntu mbere yo gushika ku guhagarika intambara burundu no kumvikana ku igabanganwa ry'ubutegetsi ikinyamakuru ca leta ya siriya arico sana mu funyafunyo catangaje ejo ku munsi w'imana ko inteko za turukiya zarashe indege zibiri za siriya mu ntara ya idiribe igisirikare ca turukiya cyashikirije kivuga ko cihoye indege yaco yo mu bwoko bwa drone yakorowe intara ya idribe ni igice ca nyuma c'ubutaka bwa siriya kikiri mu minwe y'abaroberi bashigikiwe n'igihugu ca turukiya mu kwezi kwa kabiri abasirikare mirongo itanu na batanu ba turukiya barahiciwe ibi bibaye mu gihe icuka kibi hagati ya turukiya n'uburusiya ibihugu bishigikiye impande zibiri zirwana muri siriya kirushiriza kwiyongera ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryashikirije ejo ku munsi w'imana ko abantu bashika ibihumbi cumi na bitatu bahungiye ku rubibe rwa turukiya n'ubugiriki ni nyuma y'aho igihugu cya turukiya gitangarije ko imbibe zaco zugururiwe abimukira hamwe n'impunzi zifuza kujabukira ku mugabane wa buraya
washington ijwi ry'amerika naho ku mugabane wa afurika muri gine bisawu sipiriyano gasama yagenwe kuba perezida w'imfatakibanza n'uruhande rwatsinzwe mu matora yahisemwo gutanga imihoho inyuma yo kuvuga ko yatewe ubwoba ko ashobora kwicwa akinjuye inyuma y'iminsi ibiri agenwe n'umugambwe payigese uri ku butegetsi sipiriyano gasana ariko yavuze ko azoguma arongoye inama nshingamateka y'ico gihugu umugambwe payigese watwaye gine bisawu kuva ico gihugu kici- cikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kane kandi ku munsi wa gatanu watahukanye intebe z'abashingamateka mirongo itanu na zine kwijana na zibiri wagenye kasama mu kibanza c'umukuru w'igihugu w'imfatakibanza gine bisawu camye mu ruhagarara kuva kicikukira aho abasirikare babigizemwo uruhara runini ico gihugu cabayemwo kudeta zine zakunze izindi cumi na zitandatu zageragejwe ntizakunze
arakoze mugenzi wacu aloise bigira imana yadushikirije aya makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu burundi abarimyi b'ikawa mu ntara ya cibitoki baridoga ko bagurirwa ku giciro gito ikawa mu gihe ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buherutse gutangaza ko buriko buragarukira ico gisata mu kuduza ibice cumi ku ijana ku giciro c'ahahora inkuru y'ijwi rya amerika yifatanyije n'abanywanyi bayo tugiye kuyisomerwa na mugenzi wacu desire atungimana i kigali mu rwanda amafaranga amajana atanu na mirongo itanu y'amarundi aheretse gushingwa ku giciro c'ikiro c'ikawa ihishiye ntashimisha abarimyi b'ikawa bo muri komine mugwi y'intara c'ibitoke bidoga bageranije uburyo ibasaba kugira baronke iyo bagurisha umukozi murazi yuko akorera ibintu bitatu ku munsi azamuye rero siti iyo hirya erega inkawa ziri iyo hiyo ku misozi yazamura yashiraho ngo ntayazishikana kuri ezini agaca agura amafaranga amushikana kuri ezini agaca yikora muri twa tundi yarimye tuzofasha umuryango akaba ari twaguriye umukozi azikorera tugakura amahera yo kuzikoreza twaza guhembwa tugataha turiko turarira ni mu gihe ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi haheze indwi butangaje ko bwongeyeko amafaranga mirongo itanu ku giciro c'amafaranga amajana atanu cahahora ku kiro ku ruhande rw'abarimyi ico giciro cari kuduzwa bageranije n'ivyankenerwa vya misi yose ku buzima bwabo uyu mugabo asaba ko bari gufatira n'imiburiburi ku giciro c'icupa y'inzoga y'ikiyeri nyine tukinywera amahera igihumbi n'amajana indwi ariko ugasanga ikiro kigutwa amahera amajana atanu wowe wumva ako gaciro k'iyo kawa kameze gute urazi ko ari arizo zivamo ibiye arizo zivamo inzoka ariko urumva ikiyeri turabye uko tukigura nuko mutugurira natwe turaronka uruhombo rwinshi rwose abakenyezi nabo basaba iyongerezwa y'igiciro rifatiye ku bifungugwa n'iburiburi kuko ifu y'imyumbati igura igihumbi n'impu z'ibiharage bigura icyatanu mbere hari n'ibigura bibiri twebwe n'ukuri ariko duha bibiri yari ikwiye kugira agaciro gusumba ivyo bindi byose niyo itunze uburundi murayijana hanze bakayishima umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi deogide rurema ariko yugurura ibirori vyo gutanguza isizeni y'ikawa y'umwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021 kw'itenorero ry'ikawa rya buhayira muri iyo ntara c'ibitoke mu ndwi iheze ari naho yatangaje igiciro gishasha cayo yasavye abarimyi ko batokwidoga kuko leta yungutse nabo bazahabonera akoyoko ntiyagire ugenda avuga ngo mwaduhaye igiciro gitoyi mugabo murumva imbere bigenze neza tuzogaruka iwanyu tubaha ako gasunuzo bigenze nabi naho leta izokwemera ifate mu mugongo ubwo buhombe bw'umwenegihugu ubwishire sinzi ko mwumva akarusho kari ubu uyi kuko kera abadandaza baca bavuga ati twarahombye n'abenegihugu ntibahombe mugabo ikintu cyadutangaje nta n'umwe araza kutubwira ati twungutse abenegihugu reka nabo tubaha akarusho ibiro nibyo tugiye guhindura abarimyi b'ikawa babona ko umwaka ari munini bariko bagurisha ikiro c'ikawa amafaranga amajana atanu na mirongo itanu ku ikawa ihishiye basaba ko coduzwa gushika ku mafaranga ibihumbi bibiri mu manyakuri mwari mukwiye kuduha ibihumbi bibiri twe turiko turasaba yuko yotwongera ikadushira ku mushahara wa bibiri tukabona kuzikorera kuzisasira kuzibagarira ibyo byose ni amahera ataka bamwe mu barimyi bavuga ko bamaze kurandura ikawa kugira bayisubirize n'ibindi biterwa kubera atakunguko babonamwo erega kera uko twabibona ikawa muzidu- mwaraduha ifumbire tugashyira ku ikawa mukaduha imikasi yo gukata agashimwe tukakabona ubu ikawa mbere bamwe bararanduye nta n'ikintu kikiyongera mbere natwe tukabona n'uwuharimye imyumbati none nk'ubu ikiro cy'ibiharage kigeze ku gihumbi n'amajana atanu ikiro cy'ibyema kigeze ku bihumbi bine I- ikawa mukatugurira amahera amajana atanu ayo majana atanu nayo mbere usanga urimo urayahembamwo n'umukozi ayaha yanayisasiye ntihagire n'ikintu uronka isize n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri irishira y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ritanguye inyuma y'iminsi mike leta ihagaritse amashirahamwe yose akorera mu gisata c'ikawa igikorwa ubu cashizwe mu minwe y'ikigo ca leta odeka kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ico gihe insiguro yatanzwe na leta ni uko ugusubira inyuma kw'igisata c'ikawa mu burundi kwavuye kuri ayo mashirahamwe ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buvuga ko amatonero mirongo irindwi n'atandatu yahora mu minwe y'ayo mashyirahamwe asigaye agenzurwa na leta iyo nayo ikaba yiyemeje kugira uruhara mu kuzohemba abarimyi bari bamaze gushorera ikawa yabo muri ayo mashyirahamwe hamwe no guhemba abakozi bahora bayakoramwo tuve mu burundi tuje mu rwanda hasigaye iminsi itandatu ngo isi ihimbaze umunsi mpuzamakungu w'umugore hari abagore babwiye ijwi rya amerika ko muri iki gihe hari abagenzi babo bahohotera abagabo bubakanye kandi iryo hohoterwa rikaba ritavugwa inkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi imwe mu miryango yigenga ikora ku kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa mu miryango igaragaza ko kenshi ihohoterwa rivugwa ari irikorerwa umugore ariko ko bimaze kugaragara ko risigaye rigera no ku bagabo mu biganiro umuryango w'abagabo baharanira uburinganire rwa mureke watangiye byo kuganiriza abagabo ku bibazo byaba bibugarije mu miryango rwa mureke isobanura ko ari akazi kataboroheye kuko muri rusange abagabo badasanzwe bavuga ibibababaje cyane cyane iyo biturutse kuba bashatse bwana jean bosco rudasinga umukozi muri rwa mureke avuga ko bamwe mu bagabo bemeye kwinjira mu biganiro basanze bakorerwa ihohoterwa n'abagore babo mu buryo bunyuranye Ubu tujya tugira ibyo twita urubuga rw'abagabo urubuga rw'abagabo rero niho baganirira bavuga bati oya ngewe ikibazo ngira ni uko umugore kuba ntinjiza amafaranga atambona nk'umugabo ariko kenshi na kenshi ni n'ikibazo dushishikariza abagabo kuvuga nabo nubwo turi muri gahunda yo kubaka ubushobozi bw'umugore kutuganiriza- du- dushishikariza n'abagabo kuvuga ibibababaza bakatubwira tuganira akavuga ati nibyo koko ndabyumva ariko nanjye umugore eh, arambwira ko nta na- na- nanjye ntubazi- ntu- ntu- ntubahiriza inshingano z'urugo eh, niba ntabishoboye ntabwo ndujuje ibyangombwa byo kuba umugabo Eh, kandi urabizi umugabo bise ko atari umugabo nyamugabo eh, ibi bindi bindi Eh, hari uzakubwira ati niba udafite amafaranga udahahira urugo kuri njyewe ntabwo uri umugabo Eh, hari abandi baza- bazaga ba- bakatuganiriza akakubwira ati eh, njyewe niba bara- ntakemuye ikibazo cyose kenshi na kenshi bigaruka ku gukemura ibibazo by'umuryango ibivugwa na rwamureke ntibinyuranye cyane n'ibyo abagore ubwabo babwiye ijwi rya amerika bamwe basobanura uburyo bunyuranye bagiye bahohotera abagabo babo abagabo nabo barahohoterwa nkanjye mbese nahohoteraga ku buryo ntazi ko ari ihohoterwa numva ko nangurishije ibijumba nshyira ku mufuka wanjye ntagomba kubwira n'umugabo ngo bampaye n'aya mafaranga iyi n'abagabo twarabahohoteraga hari nk'igihe yatahaga ya- yasinze yagera nk'imuhira mu rugo yasinze ukamucinya ukaba wakora nko mu ipantaro amafaranga yari arimo yasigaje ukayatwara ejo yataka ati ko nta mafaranga mfite utu ubwo yataye nyine ku kabari ntawe wazanye bikarangira amafaranga uyatwaye kandi nawe ukagenda ukayacisha hirya hakaba igihe ubiha uteka ukavuga uti mwana wanjye nimurye birangire nawe yajya aho yagiye nawe araza yariye bikarangira gutyo nawe atariye nubwo baduhohoteraga abagabo ariko natwe abagore twabigiragamo uruhare ukareba nk'ubwo ngubwo yaza yasinze ukagira gutyo ukajya mu kindi cyumba utisingiye kuryamana n'umuntu nuko inzoga ukamuhunga kandi ubwo ukaba utubahiriza inshingano yawe ukaba uramuhohoteye mu kindi nk'ikintu cy'amafaranga yaba yanywereye amafaranga ukajya inama n'abana uti rwose naza mugende mukingure muhite muzimya n'itara ye- n'ikibiriti mugihishe mwe gucana arire mu kizima usibye abo biyemerera uruhare bagize mu guhohotera abo bashatse hari ubundi buhamya ijwi rya amerika ryakiriye bugaragaza izindi nzira abagore bakoresha bahohotera abagabo no mu cyaro birimo hariho n'abadahurira ku nkono umugore akitekera umugabo byamuyobera nawe akaza agafata agasapa cyane twabibonye mu bagabo bashatse bwa kabiri bakagira abagore ba kabiri aho umugore wa kabiri yataga umugabo mu nzu akaba yageze na saa tanu z'ijoro yinywera inzoga atinunze umugabo w'umusaza akamusimbuza ukiri mutoya umugabo w'umusaza akagaragara nk'igishushanyo ariko wa wa mugore akaba afite abandi ku ruhande ni kenshi abagabo bagiye bagaragaza ko bakorerwa ihohoterwa ariko bagatinya kurivuga ngo badasekwa n'imiryango cyangwa abaturanyi bagahitamo kubiceceka rwose abagore muri iki gihe ntabwo bacyumva umugabo kubera ubwo- uburinganire niwe wahukanye nta mugore ucyahukana ntahukana umugabo kuko aba- aba yanga ku- gupfusha ubusa uburinganire abagore ubu ngubu bateye ubwoba bara- barakubita abagabo bara- barabirukana mu ngo umugabo agahitamo kwigendera Uvuga ko- Aba- abagore bo ubundi ubundi leta yaba ivuze ko abagore bagabo bahawe ijambo none nabo bararenze bityo rimwe na rimwe n'umugabo yavuga ugasanga ntabwo bari kubyumva kimwe umugore ati buriya ni uburenganzira bwanjye ari kumbuza umugore ubu aranywa akageza na saa yine z'ijoro na saa tanu abayobozi banyuranye n'imiryango itari iya leta bakomeje gukangurira abagabo gutinyuka kuvuga ihohoterwa bakorerwa n'abo bashatse kuko ubutabera burengera umugore ari nabwo burengera umugabo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali urakoze yasumta kuri iyo nkuru mu kiringo kingana n'amezi atatu mu burundi harategekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu mbega ugwaruka rwiteguriye aya matora gute navuganye na arnaud irakoze umuyobozi w'ugwaruka rwo mu mugambwe w'abadasiganwa ipona mu burundi ku buryo bariko baritegurira amatora ibyo biteze ku banyamigambwe bagenzi babo hamwe na leta y'u burundi muri rusange kugira amatora agende neza ubwa mbere na mbere amatora nk'uko musanzwe mubizi ni buri kimwe mu buzima bw'ibihugu biranga demokarasi ni kimwe kandi mu burundi ngaho iyo kigeze abantu benshi batangura kujuragirika kubera ubwoba bw'ibi n'ibi n'ibi ariko nka tuwe nk'umujoni w'umuganga w'abadasigana yitona amatora si ikintu coza kidutera ubwoba ko n'amatora menshi amaze kuba mu burundi ariko iyo amatora ageze babona urwaruka rumwe rumwe baja mu nyigisho zitabereye abanyepolitike rumwe bamwe bamwe bagashaka kubajyana mu bintu bitabera dufatiye ku byabaye muri bibiri na cumi na gatanu mu mirongo icyenda na gatatu urasanga rero rwaruka ruraguye mu mporero kubera abanyepolitike batabaha intumbero nziza bashaka kurondera inyungu zabo twe rero mu buganga badasigaye pona nk'urwaruka icyo nabivuga ni uko aya matora yaguhaye amatora meza cyane aho abagira politike bose abahiganwa bagaragaza kugira amahiganwa atagutyozanya atagutukana atakuvuga nabi abandi bakajyana imigambi imbere ugaruka ikabona kuruhurumbira hama turasaba kandi abanyepolitike yuko ugaruka bakoresha mu bintu by'akamaro bakarushyira ku ntonde bagashobora kwitoza bakababwisha no ko botora kuko iyo witoreye ugutwara utora umugambi hama ukazotwarwa neza kuko nu- naho ureka gutora ureka gutwarwa icyo nicyo kintu tuvuga yuko babashyira imbere mu ntonde z'amarisite bakabibuka ko nabo nyene n'aho urwaruka rukurikira hari urwaruka rushobora gutera ibyiyumviro rushitse imbere rukaja mu nama nshingamateka rukaja mu nama nkenguzamateka rukaja mu bahanuzi ba komine kuko urwaruka rufise imigambi myinshi ndetse turavye no muri kahise urwaruka rwaragiye rwubaka igihugu uravye nk'umugambi wacu watwaye waronda intara yo kwikukirano yari umugwaruka ari rwagasore n'abandi rwaruka kandi rurashoboye Mm. murakoze cyane none ga mushinga nawe rakoze umugambwe wanyu abajene bo mu mugambwe wanyu bararonka uturyo two guhura n'abandi bajene bo mu yindi migambwe iyo muhuye icuka kimeze gute
twebwe dusanzwe mu rwaruka rwacu dufatira akararo kuri rwagasore rwagasore nawe akaba ari umuntu yahuza n'abantu bose yavugisha bose yamaharanira ubumwe amahoro n'iterambere rero twebwe tubanye neza n'urundi rwaruka ndetse muhora mwumva ko twebwe atabishamira duha tugana n'urundi rwaruka ndetse n'uwo dusotora turafise ukuntu ngaha mu muganga baturera turashira imbere kuyaga tukavugana kerekana ikitagenda neza ntidushoboka dushiramwo ibintu by'ingufu turashoboka dutahura ko uyu ashobora kugwa canke uyundi ariko tugashoboka kandi tuvuga tuti ikosa ribaye si kuca tuja hejuru canke tuca tugwana dukwama duhanyurana rero ngaha mu mugambwe turasaba ingene twitunganije turafise n'amakomisiyo ahari mu mugambwe aho turangwa turonka inyigisho zingene twabana neza n'abandi mbere n'iyo tugiye zikaja mu manama turafise aho duhora duhurira haba za conseil national de la jeunesse haba ayandi manama turagerageza kwerekana yuko ibyo dutandukanya byose dusangiye igihugu ibyo dutandukanya byose igihugu turetse guteza imbere ibyo dutandukanya byose no guharuka turi ko turabisaba tutoshira imbere kurwana kuvugira hejuru kwigenza nabi dahisha iteka umudasigana cyangwa umurundi wese leta yoyo muyesaba iki kugira ngo ah, mushobore kwisanzura nk'uko muvuze mushobore ku- kuja hamwe nk'abajene mu- mwisanzure mushikirize ivyiyumviro vyanyu muje mu matora muje mu kwi- mu kwiyamamaza n'ibindi byinshi
leta tuyisaba kwama igira nko kuri kiriya bigenza ubunye korohereza abashaka kwitoza korohereza urwaruka rwo kurandura impapuro rwo kwitoze kandi tuyisaba yuko rwaguma rukomeza umutekano rukawumbatira kuko ibihe by'amatora hariyo abantu bashaka kubyonona leta yo kwama iri magabo ikama ishaka yuko wose azoza yonona imufatira ibimubera ibihano bibereye bisunze amategeko kuko ibi turiko turagira si ubwa mbere leta izoba ihari itunganya amatora kandi tukanayishimira kubona ari amatora ya mbere azoba abaye ibicuka kimeze neza cane uravye ibyabaye muri 2015 tukasaba yuko yokwama amagabo wowe wese aza gutoba amatora canke udashaka amatora aba kugira demokarasi tibatare mu burundi bomutuza urakoze cyane rwose Ego.
arno irakoze umuyobozi w'abajene wo mu mugambwe iprona turagushimiye cyane rwose nane ndabashimiye ndashimiye n'abariko baratwumviriza imana ibahezagire ubu naho ni wa mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino tuyahere mu rwanda mugenzi wacu jean claude munyandinda arayadushikiriza
iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu ya Eritrea yaririmbwaga ubwo Nathanael Tesfazion yari amaze kwegukana isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda 2020 kuri iki cyumweru nubwo ku ntera ya munani ari nayo ya nyuma yaje ku mwanya wa cyenda ku giteranyo rusange cy'irushanwa ryose ibirometero magana inani na mirongo inani n'icyenda yabikoresheje mu amasaha makumyabiri n'atatu iminota cumi n'itatu n'isegonda rimwe arusha amasegonda mirongo itanu n'ane Moise Mugisha w'umunyarwanda waje amukurikiye kuri classement general intera isoza yatangiriye igikondo igasoreza ku musozi wa Rebero yareshyaga n'ibirometero mirongo inani n'icyenda uwayegukanye ni umunya-Espagne Diaz Gallego Jose Manuel ukinira ikipe ya Nipo del Co Provence yo mu Bufaransa wakoresheje amasaha abiri iminota mirongo itatu n'itatu n'amasegonda makumyabiri n'ane asobanura uburyo yavumbutse mu gikundi cy'imbere hasigaye metero ijana imbere y'umurongo akanyura ku bakinnyi bari batorotse agera ku murongo ari uwa mbere A small gap and 100 meters to go. I catch the the breakaway and, and I won.
Nathanael Tesfazion w'ikipe y'igihugu ya Eritrea atwaye iri siganwa akurikira mwene wabo Merawi Kudus waryegukanye umwaka ushize. Arishimye agashimira abakinnyi bagenzi be, abatoza, abanya-Eritrea ndetse n'abanyarwanda.
I win yellow jersey uh, and I am happy for the keep uh, the yellow jersey and thank you my team and my staff and all Eritrean people and my fan and also all the Rwanda people.
Nk'uko byagenze umwaka ushize kuva Tour du Rwanda itangira gukinwa ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe, abakinnyi b'abanyarwanda bongeye gutahiraho ku bijyanye no kwegukana nibura agace kamwe, dore ko gutwara isiganwa ryose bikiri inzozi. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe Ferwasi buyobowe na Abdara Murenzi bufite akazi katoroshye ko gushimangira ibyagezweho n'uwo basimbuye ari we Aimable Bayingana. Ku ikubitiro, iri shyirahamwe ndetse na Minisiteri ya Siporo mu Rwanda bagomba kwihutira gukemura ikibazo cy'amagare atagendanye n'irushanwa rya kabiri n'igice kimwe nk'uko abakinnyi bakomeje kubyijujutira muri iri Tour Tour du Rwanda irangiye aya magare adashamaje ashobora kuba ari imwe mu ntandaro zo kutitwara neza kw'abasore b'amakipe yarahagarariye u Rwanda nk'uko bishimangirwa na Moise Mugisha wegukanye umwanya wa kabiri akaba akinira ikipe yitwa Saka itaramara amezi abiri ibayeho ndabaye kuko nashakaga kwegukana iyi tour du rwanda naje kugerageza muri makumyabiri bya nyuma naje kugira ikibazo cy'igare rirapfa ntwara igare ritari iryanjye ni igare rye nahimeze nk'uhagurukiye gusa muri make igare niryo rintengusha ubundi buri tour du rwanda mba nyegukanye tugiye mu mupira w'amaguru kuwa gatanu w'icyumweru gishize kuri stade national amahoro i Remera habereye umukino mpuzamahanga wa gicuti wahuje ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville uyu mukino warangiye amakipe anganyije ubusa ku busa amavubi y'u Rwanda kandi yari yanganyije na Kameruni ubusa ku busa umukino wo kwipima wari wabereye muri Kameruni kuwa mbere w'icyumweru gishize iyi mikino ya gicuti u Rwanda rurimo gukina iri mu rwego rwo kwitegura irushanwa rya CHAN Championnat d'Afrique des Nations rizabera muri Kameruni mu kwezi kwa kane nyuma y'iyi mikino yo kwipima shampiyona y'icyiciro cya mbere yari yarahagaze igomba gukomeza ejo kuwa kabiri ndetse n'ejo bundi kuwa gatatu hakinwa imikino y'umunsi wa makumyabiri na rimwe ejo kuwa kabiri hazaba imikino ine mukura victory sport izahura na heroes fc kuri stade huye i butare kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya es kigali izahura na es muhanga espoir fc ihure na gicumbi fc kuri stade kamarampaka i cyangugu ikipe ya kiyovu sport izahura na gasogi united kuri stade de la mitiye kumumena indi mikino ine izaba ejo bundi kuwa gatatu bugesera fc izahura na marine fc kuri stade ya bugesera etensere fc ikina na rayon sport kuri stade umuganda i rubavu ikipe ya sunrise Sunrise izahura na Musanze FC kuri stade Golgota i Nyagatare hanyuma APR FC icakirane na Police FC kuri stade ya Kigali i Nyamirambo yari Claude Munyandinda i Kigali urakoze Jean Claude nyuma yo gutsinda flambeau de centre ibitsindo bine kuri kimwe umugwi wa musongati niwo wahise ufata ikibanza ca mbere inyuma y'inkino mirongo ibiri na zine mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi muri volleyball naho igikombe cy'umukuru w'igihugu kuri uno wa gatandatu niho cyatangura inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu desire hatungimana umunsi wa mirongo ibiri na kane w'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi wasozerewe n'urukino rwahuje imigwi ibiri yo mu ntara ya gitega isanzwe ikebana ari umusongati na flambeau du centre umugwi wa musongati rero nta kigongo wagiriye umubanyi wawo mu kuwutsinda ibitsindo bine kuri kimwe iyo ntsinzi ifitiye akamaro kanini rwose umugwi wa musongati kuko waciye ufata ikibanza cya mbere by'imfatakibanza icyo kibanza mesaje ngozi ikaba yagitindi ibujumbura naho vitari ikaba yarirahiye lelier mu kuyitsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe umumenyereza w'umugwi wa vitaro amenyesha ko amakosa bakoze mu nkino ziherutse bayakosoye aricyo gituma baronse intsinzi vyoroshe ni ikintu nama mvuga kenshi ni determination mu kibuga mu minsi iheze bahora amenga bariko binjira kubera twari tumaze iminsi dufite intsinzi nyinshi bamenga bari bimenyereye ariko ubona babwiye yuko batakunegrija match yari yose ifo ubunye kuyitsinda nayo umumenyereza w'umugwi wa lelier yivugira ko yarushijwe ariko ko agiye gukosora kugira ikibanza kibi barimwo bakivemwo nibaza ko uno munsi urukino rwatugoye cyane cyane bivanye ko abakinnyi banje inyuma bagiye barasohora cyane ari nacyo gituma ubona vitarashi profitangira mwabonye nk'igitsindo cya kabiri nyine byagenze reka n'icya mbere mwabonye ko byabaye yerere nyine y'abadefanseri igice cya kabiri ikintu kigiye kudushinga intege ni kirya gitsindo bisinze oro abakinnyi bacu murabona ko bakiri batoya n'abantu ntibakuze ntibarakura mu mutwe kuko iyo utsinzwe igitsindo byiza uragira morale urashobora kugigombora kugira baba bagisinze nawe ntikushobora kugombora mugabo baciye bacika intege tumaze gutsinda kirya gitsindo cya kabiri ngira naho nyine twaciye tugira ingorane mu zindi nkino zabaye bujumbura city yatsinze rukinzo igitsindo kimwe ku busa egre noir ku kibuga cyayo yanganije na ngozi city ibitsindo bibiri kuri bibiri atletico academy itsinda burundi sport dynamic igitsindo kimwe ku busa interstar itsinda lydia ridic sport for africa ibitsindo bibiri kuri kimwe nayo mugwi wa kayanza united ukaba wirahiye olympic star y'imuyinga mu kuyitsinda ibitsindo bitatu ku busa muri volleyball naho mu gikombe cy'umukuru w'igihugu amical de sportif de bujumbura yatsinze gakosmos bitoroshe ku maseti atatu kuri abiri umumenyereza wa amical amenyesha ko umukenyuro wo gushimikira kuri serivisi ari wo bahaye intsinzi muri seti igira gatanu ko twakora serivisi zigoye niko byabagora hariya muri reception gaca tworoherwa kuri bloke ikintu dukoresheje kuvuga dutsindire sewure ni bloke na serivisi ibyo bibiri bifata serivisi ni ikintu gikomeye cyane utanze serivisi sempre ni kado uba utanze nata ku yindi ekipe kuko ukora serivisi aveke risike serivisi ibaye nziza yigize inota direkiteri ibaye nziza reception iragorana pasiteri wo mu kindi kibuga organizasiyo yiwe ikamufana bityo gihe duca tworoherwa kuri bloke natwe umupira ukagaruka iwacu
muri gakosmos naho batsinzwe umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko yahakuye icigwa kizomufasha mu nkino zimirije iyo umuntu akinye mace ahigira ibintu byinshi yego nibyo tuba twagize antrenema hari izo tuba twakoreye ko mugo iyo mukinye mashe bivanye n'iyo mashe mukinye ari reception ari serivisi mukoze zitameze neza icyo umuntu agikorera kugira ngo antrenema zikurikira urakorera kuri mashe uba wafiye muri weekend kugira ngo ugende wamivura yaba serivisi yaba atake cyangwa ibindi bitandukanye wagiye urabona yuko byagiye bahura muri izo mashe mu rundi rukino rwabaye rukinzo yarorohewe mu gutsinda bujumbura uwezo wa ndani ku maseti atatu ku busa desire atunyimana kigali ijwi ry'amerika barakoze bagenzi bacu badushikirije amakuru nshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika amakuru twabateguriye kuri ino saha agarukiye ngaha tuboneye akandi kanya ko gushimira injeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fasile gebeyehu yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari muri kumwe na oriyane tanga ishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na aloyizi bigirimana mwakoze mwese tubifurije umunsi mwiza mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika